Ibi ni radiyo ijwi ry'Amerika iradiyo ijwi ry'Amerika isameranira i Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tujye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloyiza Bigirimana
urakoze frederike turayahera kuyavugwa ku gihugu cy'u rwanda iyi ndege ya mbere yari gukura abimukira ba mbere mu bwongereza ikabajyana mu rwanda yarasibijwe ejo ku munsi wa kabiri ku munota wa nyuma igitigiri cya mbere cy'abari kuza ni indege ya mbere cyavuye ku ijana mirongo itatu kigabanywa gushika ku ndwi ejo ku wa kabiri hanyuma ku munota wa nyuma nta n'umwe yemerewe kurira indege kubw'ingingo yafashwe na sentare ya buraya igejwe agateka ka zina muntu sentare ya buraya agateka ka muntu ivuga ko atacemeza kihari ca kazoza kabo bimukira mu bijanye n'amategeko mu gihe bazoba bari mu rwanda iyi ngingo ije guca iyi nkokora leta y'umushikiranganji wa mbere w'ubwongereza boris johnson inyuma yaho umushikiranganji wiwe w'imigenderanire liz truss ashimangiye ko uko bigenda kose na bake babwirizwa kuja mu rwanda iyi sentare ifise icyicaro muri strasbourg mu bufaransa yafashe iyi ngingo yihuta yihuta yo kubuza ko umugabo w'umunya-irake asubizwa muri irake kuko ashobora kuborezwa igufa yasabye kurindira gushika amasentare yo mu bwongereza afashe ingingo ya nyuma mu bijanye n'amategeko mu kwezi kw'indwi kuza keya kale ni ishyirahamwe ry'abagiraneza rikorana n'impunzi mu bwongereza ubufaransa no mu birigi ryavuze ko iyi ngingo ishobora gufatwa no kuri aba bandi bimukira bateguwe gutwarwa mu gihugu cy'u rwanda leta y'u rwanda yariyamirije kure abanegura u rwanda ko atari igihugu gikwiye kwimurirwamwo abo bimukira kuko runegurwa ko rutubahiriza agateka ka zina muntu abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi mu rwanda baribagije nimba kuzana abo bimukira ari ingingo ibereye bivanye n'igitigiri kinini cy'urwaruka rushomereye mu rwanda muri abo banyepolitike madamu victoire ingabire n'umukuru w'umugambwe darfa umurinzi ubwongereza nibwo navuze nibwo burimo kwica ari amasezerano mpuzamahanga agenga impunzi ntabwo bagomba gufata umuzigo ngo bawuhurikire ku rwanda u rwanda dufite ubushobozi bukeya bwo kuba twakwakira impunzi kuko ziriya mpunzi hari ikintu abantu barimo kwirengagiza iminsi ya mbere nibyo bwongereza buzatanga amafaranga nyuma y'imyaka itanu igihe ubwongereza butongeye kubishyurira tuzabagenza guti kuvuga ngo tuzabaha akazi njye mvuga ko ari ukwirarira kuko tuzi ko dufite ikibazo cy'uko nta mirimo ihari n'urubyiruko rwacu rufite ikibazo cyo kubona akazi
muri afurika kandi somaliya yagiriza kenya kutubahiriza ubwigenge bw'igihugu cyayo inyuma yo gutumira intumwa y'intara yiyonkoye somaliland ejo ku wa kabiri mu mubonano i nairobi ambasade ya somaliya i nairobi yavuze ko ambasaderi wa somaliya mohamud ahmed nur yaciye asohoka ahari ko harabera iyo nama kubera yatumiwemwo intumwa ya somaliland ibi bibaye haheze iminsi perezida wa kenya uhuru kenyatta yitabiriye ibirori byo kwimika perezida mushasha aheruka gutorwa muri somaliya hassan sheke muhamud ni mu gihe ibyo bihugu bihitiye bitarabana ryiza mu migenderanire somaliya yahagaritse imigenderanire ya kidiporomasiya na kenya mu kwezi kw'icumi na kabiri umwaka wa bibiri na mirongo ibiri inyuma y'aho kenya yakiriye abategetsi ba somaliland ariko mu nyuma barumvikanye kunagura imigenderanire mu kwezi kw'indwi umwaka uheze ntaco abategetsi ba kenya baravuga kuri ivyo byavuzwe na somaliya ejo ku munsi wa kabiri muri afurika kandi muri mali umusirikare arongoye mali asimi goita ejo kuwa kabiri yarakiriye intumwa idasanzwe ya perezida joe biden ijejwe ibibazo by'abafashwe nk'imbohe roger carlsten ni mu gihe abanyamerika babiri bakigizwe imbohe mu karere ka sahel nta makuru yatanzwe ku byavuzwe muri uyu mubonano hagati y'abo bategetsi babiri jeffrey wodk yakora mu ishyirahamwe ry'abagiraneza yakorana n'abanyagihugu mu kigwati ca abalake muri nigeri igihe yanyuruzwa ku itariki ya cumi na kane y'ukwezi kw'icumi bibiri na cumi na gatandatu amakuru ava mu bajejwe umutekano muri nigeri muri nigeri avuga ko yoba yaciye atwagwa mu gihugu kibanyi ca mari umubikira nawe swelene tenson w'imyaka mirongo umunani n'itatu wo mu muryango w'abamarianite yanyurujwe n'abitwaje ibigwanisho mu kwezi kwa kane bibiri na mirongo ibiri na kabiri kuri paruwasi katolika y'iyargo ni mu buraruko bwa burkina faso nta n'umwe yiyemereye ko yamunyuruje abandi banyamahanga banyurujwe muri mu karere ka sahel barimo abava mu budagi australia ubutaliyanu romaniya hamwe na togo hano muri leta z'ubumwe za amerika ubushuhe burenze urugero bwaragaragaye mu bice byo hagati n'uburengero ndetse no mu mpanuko bwa leta z'ubumwe za amerika aho bwageze kuri dogere zirenga ijana i chicago muri leta ya illinois ibisagara byabangamiwe kuruta ibindi byashikanye dogere ijana zitanu fahrenheit ni ukuvuga dogere zirenga mirongo ine za celsius abanyagihugu basabwe kuguma mu mazu yabo kugira ntibahure n'ingaruka mbi zijanye n'ubwo bushuhe bishobora gutuma amagara yabo ahungabana ubushuhe bwatanguriwe n'imiyaga y'ibihuhusi hamwe n'imvura nyinshi muri ibyo bice bibangamiwe kuruta ibindi aho hari ku munsi wa mbere abantu barenga ibihumbi amajana ane bamaze bamaze umuhingamo w'ejo kuwa kabiri batagira umuyaga nkuba
aloyiza bigirimana urakoze kuri aya makuru avugwa hirya no hino udushikirije murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isameranye na i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda turi kandi no ku rubuga rwacu rwa interineti wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no kuri youtube instagram na facebook voa radiyo yacu ntabwo bagomba gufata umuzigo ngo bawuhurikire ku rwanda u rwanda dufite ubushobozi bukeya bwo kuba twakwakira impunzi kuko ziriya mpunzi hari ikintu abantu barimo kwirengagiza iminsi ya mbere nibyo ubwongereza buzatanga amafaranga nyuma y'imyaka itanu igihe ubwongereza butongeye kubishyurira tuzabagenza gute uyu ni victoire ingabire yarongoye umugambwe dalfa umurinzi utavuga rumwe n'ubutegetsi mu rwanda umukuru wa komisiyo ijejwe imigendanire n'amakungu muri sena ya leta z'ubumwe za amerika ariyamiriza icyo yise inyifato y'u rwanda mu gufasha umurwi witwaje ibigwanisho wa m23 idonido y'amakuru ni mu kanya ntihagire aho umuja amakuru yerekeye akarere ka afurika y'ibiyaga binini umukuru w'umurwi ujejwe imigendanire n'amakungu muri sena ya leta z'ubumwe za amerika ariyamiriza icyo yise inyifato y'u rwanda mu gufasha umurwi witwaje ibigwanisho wa m23 senateri robert menendez abicishije ku rubuga rwa twitter yasabye isi yose guhuriza hamwe mu kwiyamiriza icyo gikorwa temistokle mutijima araduha ibindi kuri iyi nkuru muri iyi nyandiko ye ngufi kuri twitter senateri robert menendez aravugamo ko inkunga u rwanda rurimo gutera umutwe wa M23 ugaba ibitero ku basivile ku basirikare ba loni bashinzwe kubungabunga amahoro no ku gisirikare cya congo frdc mu burasirazuba bwa congo idakwiye kwihanganirwa senateri menendez agasaba ibiro by'uhagarariye amerika muri loni ubuyobozi bwa monusco ndetse n'ibiro bishinzwe afurika muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'amerika gukora iperereza ryihutirwa kuri icyo kibazo no gukurikirana ababifitemo uruhare ku rundi ruhande ariko umuvugizi wa leta y'u rwanda madamu yorande makoro yamaganye ibivugwa na senateri robert menendez ahubwo amushinja kubogama madamu makoro nawe abinyujije kuri twitter yavuze ko kwihutira gufata uruhande vuba gutya bitiza umurinda amakimbirane n'umwuka mubi ahubwo ko ubusesenguzi bwimbitse kandi butabogamye ku bibera mu burasirazuba bwa kongo ariwo musanzu ukenewe mu gushakira umuti urambye ibibazo by'umutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari uku guterana amagambo kuri twitter hagati y'umuvugizi wa leta y'u rwanda na senateri robert menendez ukuriye komisiyo y'ububanyi n'amahanga muri sena y'amerika bije bikurikira ifatwa ry'umujyi wa bunagana bikozwe n'abarwanyi ba m makumyabiri na gatatu mu itangazo ry'igisirikare cya congo frdc ryavugaga ku ifatwa rya bunagana ryasomwe na generali ekenge sylvain umuvugizi wa guverineri w'intara ya kivu ya ruguru ubiyobowe mu buryo bwa gisirikare congo yongeye kwiko mu rwanda ko ari rwo rwafashe umujyi wa bunagana
nyuma yo kubona ugutsindwa gukomeye kw'abo gifasha igisirikare cy'u rwanda kuri iyi nshuro cyafashe umwanzuro wo kuvogera imipaka imipaka yacu n'ubusugire bw'igihugu cyacu kigarurira umujyi wo ku mupaka wa bunagana kuri uyu wa mbere tariki ya cumi n'eshatu z'ukwa gatandatu bibiri na makumyabiri na kabiri ahagana saa moya za mu gitondo ibyo bikaba bigize igitero kitari icya mbere bagabye kuri kongo kubw'ibyo igisirikare cya kongo kizemera ingaruka zose bisaba mu kurengera igihugu
nyuma y'aho iri tangazo risohokeye mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri igisirikare cy'u rwanda nacyo cyasohoye itangazo rigufi mu nteruro imwe rigira riti igisirikare cy'u rwanda kiramenyesha abaturage bose ko ubusugire n'umutekano by'abanyarwanda cyo kimwe no kutavogerwa k'ubutaka bw'u rwanda birinzwe kandi rdf izakomeza gukora ibishoboka ku buryo ibitero byambukiranya imipaka bigabwa ku butaka bw'u rwanda bihagarara hagati aho umutwe wa m makumyabiri na gatatu wo uhakana ibyo kuba ufashwa n'igisirikare cy'u rwanda ahubwo ugashinja igisirikare cya leta ya congo frdc kwifatanya n'umutwe w'inyeshyamba z'abanyarwanda za fdrr n'indi mitwe y'imbere mu gihugu mu kugabaho ibitero mu itangazo zasohoye kuri uyu wa mbere zigamba ko arizo zigenzura umujyi wa bunagana inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu zatangaje ko zidafite intego yo kugira ibice zigarurira ko ibyakozwe byari mu rwego rwo kwirwanaho mu gukumira ibitero by'ingabo za leta muri iryo tangazo m makumyabiri na gatatu ikaba yasabye perezida wa repubulika ya demokarasi ya kongo felix antoine chisekedi gusubira ku meza y'ibiganiro mu gushakira umuti ibibazo by'amakimbirane byo mu burasirazuba bwa kongo icyakora leta ya kongo yamaze gutangaza m makumyabiri na gatatu nk'umutwe w'iterabwoba ndetse ko nta biganiro ishobora kongera kugirana nawo kuva ibitero bya m makumyabiri na gatatu byubuye mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka umwuka mubi w'intambara ukomeje gututumba hagati y'u rwanda n'umuturanyi warwo wo mu burengerazuba kongo impande zombi zishinjanya gushyigikira abagamije guhungabanya umutekano wa buri ruhande ndetse buri gihugu kigashinja ikindi kurasa ibisasu bya bombe ku butaka bw'ikindi dukubitire mu burundi aho mu gisagara cya bujumbura ejo ku munsi wa kabiri hatanguye inama y'iminsi ibiri ihuza ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe mpuzamakungu ry'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga binini cirgl iyo nama ni iyo kurabira hamwe uko ikibazo cy'amahoro n'umutekano cyifashe muri ako karere ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu w'ijwi ry'amerika desire hatungimana ari i kigali mu rwanda iyo nama iriko irabera mu gisagara ca bujumbura yitabiriwe n'intumwa za leta y'u Burundi iz'u Rwanda iza Uganda n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abahuza bikorwa baturutse mu bihugu cumi na bibiri bigize iryo shirahamwe rya CIRGL leta y'u Burundi yaka iyo nama imenyesha ko muri rusange amahoro n'umutekano bihari bakizera ko n'ahari ibibazo by'umutekano bizoterwa umuti vuba Bernard Ntahiraja ahagarariye iryo shirahamwe mu Burundi akamenyesha ko iyo nama y'iminsi ibiri abayigize bazoyabera hamwe ku kibazo cy'amahoro n'umutekano cifashe mu bihugu bigize iryo shirahamwe Bernard Ntahiyaje yamenyesheje ko naho bitameze neza muri kino gihe muri kano karere bazobitorera umuti amenyesha ko abanyagihugu bamaze gutahura ko atamutekano ataterambere rishoboka nubwo mwokumva yuko hirya no hino hari ikintu kitameze neza ariko igikuru nuko ari intumbero n'ihangiro yuko abasi cyangwa abantu bahungabanya umutekano abo o atakibanza bafise muri kano karere kandi abenegihugu n'abakuru b'ibihugu n'inzego zitandukanye ndetse n'abantu bifuza kudufasha tubafashe ko badufasha muri ubwo buryo bwo gushyigikira amahoro kuko ata mahoro ataterambere twoshikako Frederic Bamvuga yumvira yigeze kubicegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi aratangazwa n'imvugo y'umutegetsi w'u Burundi amenyesha ko ikibazo cy'amahoro n'umutekano muri kano karere k'ibiyaga binini kiri kure nk'ukwezi mu gihe igihugu cya kongo kikirangwamwo imigwi yitwaje ibigwanisho uyavuga uko arazi neza yuko muri kongo ahingwano iri kwirabera si kure cyane y'i burundi jewe nibaza ko azi neza yuko atamahoro ahari mugabo nta kundi ari bugire kubera ko yovuga ibitari ibyo yobibazwa nacyo gituma rero ntabuvuga ngo hari amahoro kandi siniteze ikiva muri iyo nama kuko eh, harabaye ibintu byinshi batigeze bashobora ku kibazo c'uko ibijanye n'umuhari M23 uri kuragwana mu gihugu ca Kongo vyoba biri mu vyo baziga Bernard Nahiraje yishuye agira ati iyo abantu bakoranye rero sino kubwira ngo iki ntikiza kwigwa cyangwa iki i ariko ibintu byose birafise ababijejwe n'inzego bicako n'ingene baca batanga icegeranyo cy'ibyavuyemo iyi nama ku bisanzwe igejwe kuvugana ku mugambi wo kwigisha amahoro mu nzego mu benegihugu ariko rero iyo abantu bakoranye uko nababwiye bashobora kuganira byinshi ku bijyanye n'uwo muhariye nyene wa M23 Yasir Mohamed icegera cy'umunyamabanga nshingwabikorwa wa CIRGL yasavye abagwana gushira ibigwanisho hasi bagashira imbere ibiganiro ni ukumva kamo kajyanye n'amahoro n'umutekano kuko n'abanyagihugu bacu abana abakenyezi bamerewe nabi kubera izo ntambara turabasabye bumva kamo k'amahoro tubateye bumviriza imvuga kuri abahuza bifuza umutekano n'amahoro kuko twese twifuza amahoro n'iterambere muri kano karere kacu frederic bamvuginyumvira abona ko icyo kibazo cya M23 cyasa n'icyacurayishiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu cyo kwigwa mu mizi bakamenya nyabona igituma kiguma kigaruka hanyuma hagatoga umuti burundu tubibutse ko abagwanyi ba M23 bamaze indwi zibiri bariko baratana mu mitwe n'abasirikare ba Congo M23 ibicishije ku muvugizi wayo w'Iringoma ikaba imenyesha ko imaze kwigarurira umuji wa Bunagana izo ntambara zikaba ziteje umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Congo Desire Atungimana Kigali ijwi rya Amerika
igira hirya ariko madamu mwinyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe duwe bugo yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mana shofe we ndabona ashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye mye kwetu ni bugo Kada.
ndiyo bugo ngo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapapapapapa twigende kombo tagisi yaje taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolence ya Rwanda.
ku burundi amashyirahamwe aharanira agateka kazina muntu n'agateka k'abafungwa asaba kw'ingingo yo kurekura abanyororo bagirizwa ibyaha bito bito n'abahejeje igihano borekurwa bakidegemvya ni inkuru dushikirizwa n'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika tiyarive ndayishimiye ari i kigali mu rwanda mu kiganiro urongoye shirahamwe ntabariza riharanira agateka k'abafunzwe n'imiryango yabo jean marie nshimirimana yahaye abamenyeshamakuru i bujumbura yamenyesheje ko bashima ingingo y'umukuru w'igihugu yo kurekura abanyororo baregwa ibyaha bito bito agasaba abajeje ubutungane kwitaba ku kamo k'umukuru w'igihugu kugira ngo ibitigiri ndengarugero by'abafungwa bigabanuke babandanije barekura abo bakeya ntibyoba bishimishije kuko abantu ijana na cumi n'umwe barekuwe mu bantu bashika ibihumbi bine turumva yuko hakiri agahazi niho natwe tuvuga tuti by'ukuri turabye ibitigiri biri mu mabohero barakwiye kumva ako kamo ka nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba n'umukuru w'ubutungane jean marie nshimirimana anasaba ko agateka k'umugore n'umwana bafunzwe kubahirizwa na cane cane abana bavukiye mu munyororo bakarekugwa bajya abana baba bapfunganye na ba nyina ni ahantu je nabaye imyaka cumi n'ibiri mu gasho si ahantu heza hari ingeso nyinshi hari abantu baba bavuye mu mico itandukanye rero si byiza yuko bajya abana boguma hajya ahantu ijwi rya amerika ryanavuganye ku murongo wa telefone n'uwurongoye ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu n'agateka k'abafungwa aprodeash pierre claver mbonimpa nawe ashima iyo ngingo yo korohereza abanyororo agasaba ko byokorwa hisunzwe amategeko ntihabemwo kamwana wa mama nk'uko byahoze ku batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi.
umuntu basangiye umugambi eh, nk'abanyuro ba politike cyane nk'abagiye muri n'iyamamazo mu bintu bibiri na cumi na gatanu nk'abo bantu nibo baca bica- bitwa abantu bamwe baruhebwa no kuraba batahaba cyane hari umuntu ari mu ishyirahamwe rya perezida ritanga agatanga muntu kugira rikugwe uca usanga bitiye kubera usanga uwo muntu ariko araduhuza n'abaheze umunyungu barekuwe nabo bigaduti akamwana wa mama kama kagiyemo umunyamategeko janvier bigirimana yanonosoye ibijanye n'amategeko kuri mikoro y'ijwi ry'amerika wasanga kuba hari abanyororo bahawe ikigongo n'umukuru w'igihugu hakaba haheze amezi ashika kuri atandatu bataratunganirizwa bariko bararenganywa ko iyo umuntu yamaze kugirwa ikigongwe ijoro rimwe amajoro abiri ashobora kurara mu munyororo aba ari amajoro eh, aba ari iminsi y'akarenganyo twebwe rero tukavuga yuko abajejwe gukurikiza amategeko cyane cyane b'umushikiranganji w'ubutungane eh, bakwiye kwikubita agashi iyo umukuru w'igihugu yavuze yuko abanyororo eh, barekugwa eh, bakarekurwa mu mwanya wa vuba kandi bakarekurwa hisunzwe amategeko atakuraba ngo umuntu eh, yari mu mugambwe ushankuriya ku igenekerezo rya mirongo itatu na rimwe rishira irya mbere ry'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri niwo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaza ko abanyororo bagirizwa ibyaha bito bito bazorekugwa mu ndwi iheze hararekuwe abanyororo bagera ku ijana na cumi n'umwe by'agateganyo bagizwe n'abagabo ijana na batandatu hamwe n'abagore batanu mu ibohero rikuru rya Mpimba yo mu gisagara ca Bujumbura abarongoye amashirahamwe aharanira agateka k'abanyororo bakavuga ko ibyo bitigiri bikiri bike cyane ugereranije n'ibitigiri birenze urugero by'abafungiwe mu mabohero yo mu Burundi aho ubugenzuzi bw'amabohero butangaza ko abanyororo bakira bashitse ku rugero rw'amajana atatu ku ijana Thierry Ndayishimiye ijwi ry'Amerika Kigali
bakunze baradijwe rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isameranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho ni wa mwanya wo kubashikiriza ikiganiro amerikana cerekeye ibyaranze leta z'ubumwe za amerika muri kahise hamwe no muri ibi bihe tugezemo ikiganiro mwateguriwe kandi mushikirizwa na mugenzi wacu thomas kamerine
mwaramutse neza komite yihariye y'inteko ishinga amategeko ikora nketi ku gitero cyo kuri capitol ingoro y'inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika irimo irumva abatangabuhamya ku mugaragaro bitambuka ku mateleviziyo abahanga mu by'amategeko babikurikiranira hafi bemeza ko bimeze nko kubaka ikirego cyo gushyikiriza inkiko ku wahoze ari umukuru w'igihugu donald trump ariko se koko amategeko mpanabyaha ashobora gukurikirana uwabaye perezida wa leta zunze ubumwe za amerika nibyo turebera hamwe muri make ikaze mu kiganiro amerikana mu ijambo yavuze ryo gufungura ubuhamya bumwe mu ba visi perezida b'iyi komite depite liz cone wo mu ishyaka ry'abarepublikani na donald trump arimo yavuze ko komite igamije kwerekana ko Trump yashyizeho akurikirana kandi ayobora umugambi w'igitangaza wo kuvuguruza ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu kuburizamo ihererekana butegetsi mu mahoro no gutera ingoro y'inteko ishinga amategeko Capitol ku itariki ya gatandatu y'ukwa mbere ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe abahanga mu by'amategeko by'umwihariko abigeze kuba abashinjacyaha ku rwego rw'igihugu baganiriye n'ijwi rya amerika bavuga ko depite cone nawe yari ameze neza neza nk'umushinjacyaha mu ijambo ry'iriburiro ritangiza urubanza mu rukiko basobanura ko depite cone yashakaga ko inzego ebyiri zibyumva neza arizo minisitiri w'ubutabera ari nawe mushinjacyaha mukuru na rubanda kandi koko komite yemeza ko ifite ibimenyetso biremereye kandi ko yifuza ko minisitiri w'ubutabera merrick garland ahera ku buhamya irimo yerekana ku kugira ngo atinyuke yubake ikirego kuri donald trump maze agishikirize inkiko ariko se umuntu wategetse leta zunze ubumwe za amerika ashobora gukurikiranwa n'amategeko mpanabyaha yayo ijwi ry'amerika itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika ntirisobanura niba umukuru w'igihugu ukiri ku butegetsi cyangwa umukuru w'igihugu wacyuye igihe bashobora gukurikiranwa n'inkiko mpanabyaha nta n'irindi tegeko ribisobanura ririho kandi nta na rimwe birabaho mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika ku birebana na perezida wa repubulika mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na gatatu minisiteri y'ubutabera ishingiye ku nama z'abanyamategeko bayo yafashe umwanzuro ko umukuru w'igihugu ukiri ku butegetsi adashobora gukurikiranwa n'amategeko mpanabyaha naho ku birebana n'uwahoze ari umukuru w'igihugu mu kwezi kwa karindwi ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda uwahoze ari umushinjacyaha robert muller we yatanze ubuhamya mu nteko ishinga amategeko asobanura ko umukuru w'igihugu wacyuye igihe we ashobora gukurikiranwa mu nkiko mpanabyaha abahanga mu by'amategeko bemeza ko ari byo byateye perezida gerald ford mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na kane guha imbabazi zisesuye uwo yari amaze gusimbura ku butegetsi richard nixon ku byaha byose yakoze cyangwa yaba yarakoze akiri umukuru w'igihugu mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru minisitiri w'ubutabera ari nawe rero umushinjacyaha mukuru wa leta zunze ubumwe za amerika merrick garland yatangaje ko we n'abashinjacyaha be bashinzwe dosiye zirebana n'igitero cyo kuri capitol bakurikirana ubuhamya bwa buri muntu wese muri komite yihariye y'inteko ishinga amategeko niwe uzafata icyemezo cya nyuma cyo kurega cyangwa kutarega donald trump mu rukiko mpanabyaha nshuti zacu ikiganiro amerika nacyo uyu munsi nta gihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi maze rero mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
inshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ryayo turashimiye kandi na diodone cyubahiro yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye yagiye rwema niwe yari abihagarariye turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi mugire amahoro n'umunsi mwiza radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru